Hii ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 ni metero 20. Mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na facebook kuri adresse radio yacu no ku kibanza cacu ca internet arico wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com umwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
leta y'u rwanda n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi hcr bizobandanya gutanga ibyangombwa by'impunzi zirimwo n'impunzi z'abarundi ziri mu rwanda bigizwe n'amakarata mashasha ndangampunzi amakarata ashobora gukoreshwa mu buryo butandukanye ni akahe karusha ayo makarata mashasha azozana na cane cane ku bakiri bato mu gihe havugwa ikibazo c'ubushomeri bukomeye muri uwo mugwi mu makambi y'impunzi z'abarundi mu rwanda ku buryo n'abarangije za kaminuza bavugwa ko bataronka akazi reka yamara tubanze dutega amatwi eh, umumenyeshamakuru wacu pierre claver niyo nkuru ari i kigali mu rwanda atubwire ku vyerekeye ayo makarata mashasha ndangampunzi ikarata ndangampunzi zahawe impunzi zahungiye mu bisagara cyane cyane kigali nta na hamwe zitandukaniye n'ikarata ndangamuntu y'umunyarwanda asanzwe gusa iyi mpunzi iriko ikimenyetso c'ishamwe mpuzamakungu ryita impunzi hcr n'urudome r rwerekana ko nyene kuyitunga ari impunzi aho indangamuntu y'u rwanda ikoreshwa ni naho iyo karata ndangampunzi ikoreshwa abazihawe nka bose ni abarundi hamwe n'abakongomani bake abaronse izo karata barashima aba barimwo uwaramaze gufatwa kuko atabyangombwa afise zasohotse ntahari nagiye mu- mu ntara hari akarakana ari ndimwo ejo bundi naje kuwa kabiri barambwira ati gahunda ni kuwa gatanu saa tatu navuga nti nti- ntibuca ntibuca ntihagere uwo munsi ugere numva nishimye cyane kuba ndakabonye Eh, iyo urimo uragenda hano mu mu gihugu bakaku- ukagira aho hari imikwabu bakakoza byangombwa waba ubaye ugafite bizaba ari byiza cyane kurusha Eh, bari bajya bamfata kuko je nkora ibiraka nkora ikiyedi njya nzinduka bamfata ariko nari mfite iriya sitadi bayibona bakavuga ati mushinga ntahi ati komereza ni byiza akanako dushimye ko kabikika neza nk'uko kabi- kabikika kurusha kiriya gipapuro kinini cyane rwose niyo ngize ikibazo nja gu- baranyibye telefone mu minsi yashize nza gu- nza guswapisha nkoresheje iki gipapuro kinini cyaje ndumva ibintu bi- numva ibyishimo birindenze kubera kuba ntafite hayidi byantera imbogamizi byahatari kubera nagira ikibazo najya gushaka akazi cyangwa bakanyaka icyangombwa kandi numva ko na mitiweli ibyo baba bijyanye ndayifite igiye kumfasha byahatari mw'iki gihugu cy'u rwanda uba ufite ihayidi biragufasha cyane kubo- gukora serivisi nk'iz'abandi ushobora gukora serivisi nk'umunyarwanda byawe byose impunzi zahungiye mu bisagara ziheruka guhabwa n'ikarata ya mituweli inomero ya mituweli yahujwe n'iyo karata ndangampunzi kuba kwije imyaka cumi n'itandatu yo kuyihabwa ukitswe n'amagara atwara iyo karata ndangampunzi kwa muganga gusa nk'umunyarwanda wese ni kimwe muri byinshi uyu musore ashima ko iyo karata yaronse igiye kumufasha iradufasha gusumba urupapuro ikora batubwiye ko ikora byose donc irimo mituwele dushobora kuyikoresha muri banki mu kugura amasimukade ibintu byose bikorwa na id nk'abandi bose e, izokimfasha kuko ubwa mbere twahora badusaba ibyangombwa tukerekana impapuro nabyo ntibyatworohereza cyane cyane ku bajejwe umutekano kubera bari bazi ngo a- abantu bose b'impunzi baramaze kuronka izi id ngomba kuja kubika nabonye agafaranga yamara naho biri uko hari abatisanze ku ntonde kuko ayidi zabo zitarakogwa basiguriwe basobanuriye ko amazina yabo ashobora kuba yanditswe nabi abane nabo bakaba batarafotorwa mu buhinga bwa none bashizwe ku rutonde rwabo basabwa kurindira kugira ngo izabo zizokogwe uwo mukongomani yari yazanye umugore n'umwana aheruka kuvuka yahuye n'ico kibazo ko umwana wiwe atarafotorwa nilikuwa na shida ya mtoto na mke wangu njo wenye walikuwa wajapata bado ID na mtoto wangu akaja ati nari mfise ikibazo c'umugore n'umwana batararonka ID umwana ntaraja ku rutonde muri HCR rwabo ntunze n'ifoto yiwe ntirajayo vyatumye ntaronka ID ya madamu rero gusa bansiguriye ingene bikorwa naho nzo kwitura tuzogaruka ifise akamaro gakomeye cyane kuko ngaha mu Rwanda hari n'igihe ubura akazi canke serivisi kanaka kuko ata ID nico gituma nifuza kuyironka cane nzogaruka ninakwiza ivyo bantumye ndarudia kabisa komite y'impunzi ihamagarira abamaze kuronswa izo karata ko bozibika neza bakanazitwaza kugira ngo bazerekane iyo bazisabwe haba mw'ibarabara canke ahandi Patrice Ntadohoka atwara iyo komite avuga ko hari n'abandi barundi hafi ibihumbi bitatu bashasha batarashikirwa kuko bahunze vuba abahamagarira kuja kwiyandikisha ku biro bikuru vya HCR kugira ngo nihaba rusansuma vuba rw'abashasha nabo bazoshigwemwo mboneyeho n'akanya gutera kame impunzi zitariyandikisha ko mu minsi barazandika eh, ko zoja kwiyandikisha ubwa mbere hoho kuri HCR i Nyarutarama kugira bamenye igitigiri ko mwarabonye aho duheruka haje impunzi nyinshi biranka ko babaheza baheza kubandika mugabo ubu bazokwandika abantu bari kuri liste byamaze kwiyandikisha no kuvuga rero ko n'abafite abana batonya batorindira ko nta nta gikorwa cyabo cyonyine kizoba iyo bumvise habaye kwandika donc enregistrement na verification nabo nyine baca bazana abana kugira babashire ku ma statut hanyuma kandi bashobore kuvugwa nta kamo ndabateye kandi bavyumve ko nibumva dutanguye kwandika bazoca bazana n'abana bashasha gutyo bashobora kuja muri systeme bavugwa kubera batarazironka bakiri benshi HCR n'u Rwanda bafashe ingingo ko zizohora zitangwa kabiri mu kwezi ku munsi wa gatano wa mbere w'ukwezi hamwe n'ukundwa igira gatatu ku wa gatanu nyene abenshi batarazironswa na barundi kuko ari nabo mpunzi nyinshi ziba mu bisagara barenga gato ibihumbi cumi na kimwe n'amajana atanu Pierre Claver nkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika turagushimiye pekave kuri iyo nkuru twatumiye rero jean bosco kubishatse ayoboye impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya mahama mu rwanda mutumire ndakuramukije ndabaramukije
ndabaramukije natwe yego yego hano ni mu nkambi ya mahama yego amakarata mashasha ndanga muntu leta y'u rwanda n'ishyirahamwe hcr byahaye abarundi impunzi z'abarundi n'abakongomani nababa mu bisagara gusa uko ndabyumva
yego kugeza ubu nabo mu gisagara
ntitubumva neza wakwigira hirya ntitubumva neza biracikagurika ntitubumva ntitubumva neza
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kiganiro muri isanga turiko tuvuga ku makarata mashasha ndangampunzi leta y'u rwanda n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi hcr izobandanya gutanga ku mpunzi z'abarundi ziri mu bisagara n'iz'abakongomani uh, turi kumwe n'umutumire jean bosco kubishatse ayoboye impunzi z'abarundi mu ikambi ya mahama mu rwanda muratwumva neza ubu
yego ndabumva neza cyane ko muri munyumva
ndibaza ko ibibazo twari ko turagira bitongera byacikagurika ariko ndabaza izo karata ndangamuntu nshasha leta y'u rwanda n'ishyirahamwe hase bizobandanya guha impunzi z'abarundi n'abakongomani baba ariko ndabaza nabo mu bisagara gusa
oya nibaza yuko bagiye uno munsi bageze hano mu nkambi y'iwacu ya mahama naho nyine baratanguye ikintu cya verifikasiyo nibaza yuko bariko barabafotora mu minsi iza nabo nyine twese tuzozironka
ako kamaro kayo makarata ndangamuntu mu nkuru y'umumenyeshamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru yariko avuga ko zishobora gukoreshwa mu buryo butandukanye mwoshobora kubisigura kurusha uburyo zishobora gukoreshwamo
yego cyane twaramye kuva mu mbere dusaba yuko tworonka natwe amakarita indangamunzi indangamunzi kuko hari indangamuntu nyine bene igihugu nyine abanyagihugu basanzwe ari abino ariko tugenda turonga amakarita n'indangamunzi rero izo karite zizodufasha cyane kuri byinshi kuko dusanga mu nk'ibikorwa usanga umunyagihugu akoresha kuri indangamuntu nka byinshi usanga n'iyo karite indangamunzi usanga aricyo kimwe mu bikorwa bitandukanye mu kujya kuguruza konte mu kuza mbega udukorwa dutandukanye dukenera impapuro ushobora gukoresha iyo karata kandi bikagenda neza nk'uko uno munsi tuba dusanzwe dukoresha amapurufe z'irya mpapuro turonka z'impunzi usanga naho usanga batazemera ariko uno munsi nizamara kuboneka abanyagihugu bakaba impunzi tukaba tuzifite bizoduha kugira ngo turondere ibyo twifuza mu mpapuro ziba zikenewe
ni kuko ibyafashe umwanya ni mwe mwabisabye cyane icyiyumviro cyafashwe na leta y'u rwanda na hcr
ni icyiyumviro cyafashwe na leta y'u rwanda na hcr ariko rero ko babwiye mu nkambi zitandukanye batanguye mu gisagara cya kigali ubwo bajya mu makambi y'abakomani hari amantuzenya abari mu za butare n'ahandi mu ntara bagiye baracaho hose kugira ngo ahari impunzi hose kenshi bagende babafasha ni nacyo gituma uno munsi tubona bari barahereza hano mu nkambi yacu kuko kanatsinda murazi ko n'inkambi irimo abantu benshi babanza kwitegurira rero natwe twasaba mu gusaba ko mwese twoshikirwa kandi twarashikiriwe
iyo karata iravuga ko ishobora gukoreshwa nko mu mabanki no kwa muganga ko ifatanye n'ikarata ya mituweli mu bidusigurira
ni ikarata ni ikarata ni indangamunzi ariko ni nk'ikarata ndangamuntu y'umunyarwanda asanzwe w'umunyagihugu twakiriye rero niyumvira ko mu bikorwa byose byinshi umuntu aza gukora arabigaragaza nyine nk'uko umuntu akiri kugaragaza indangamuntu hanyuma agacyo yifuza kuyikorera rero tuvuga yuko ikarata ikora nyine
birasubiye kumera nabi sinzi ko ukwigiraho gatoya ukaraba ahantu umurongo wagenda neza reka tuze ku mirongo ya telefone dufise ntawe n'imana uratwumva
ndabumva neza uhamagaye uriye
ndi mu nkambi ya marawi mu nkambi ya jareka yego ufise ikibazo ubaza umutumire icyiyumviro
nawe ikibazo ndamubaza none iyo iyo karita ndangampunzi byofasha ikiri impunzi mu gihe bamwe usanga ata atabuzi basanzwe bafite
yego reka bishyure mumwishyure jean bosco
mubise neza niba ngo
wogerageza ukaraba ingene wokwigira hirya ga jean bosco ko ntitwukumva neza birasiye gucikagurika alo uratwumva ndibaza ko bitabandanya bicikagurika ndumva umenga umurongo ntumeze neza ariko arabaza ni mpawe n'imana ari mu nkambi y'impunzi y'abarundi muri malawi yariko arabaza iyo karata ngo akarusho ikice uzofasha ngo abantu izo mpunzi ngo na cyane cyane nyinshi zugarijwe n'ikibazo cy'ubushomeri reka basubire reka basubire ba- baguhamagare umurongo wawe umeze nabi reka basubire baguhamagare
yego
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
radiyo ijwi rya amerika mu kiganiro muri sanga turi ko tuvuga ku makarata mashasha ndangampunzi leta y'u rwanda n'ishyirahamwe hase riko biha impunzi eh, zirimo n'iz'abarundi mu rwanda zigizwe n'abarundi n'abakongomani n'akamaro ivyo bishobora ah, gufasha kuri izo mpunzi Ah, mpawe n'imana umwe mu batwumviriza yaduteye akamo abaza ah, izo karata ico zizofasha mu gihe avuga ko benshi muri izo mpunzi bageramiwe n'ibibazo by'ubushomeri Eh, umurongo wa telefone wari umeze nabi ku mutumire ndibaza uko ah, bimeze neza jean bosco uranyumva
yego cyane turabumva turabumva ubu ndumva bimeze neza ego ubu ndumva Yego.
naje bimeze neza I- icyo kibazo ca mpawe n'imana ariko arabaza akamaro ngo i- izo karata zizofasha mu gihe nyinshi mu mpunzi zifite ibibazo by'ubushomeri ngo nakahe
Ah, na nari natangiye kuramutsa eh, uyu mutumire mwene wacu w'umurundi ari muri iyo nkambi icya mbere nibaza yuko iyo iyo karata izadufasha ikintu kinini kuko ah, mu byo umuntu yajya kurondera hariho umuntu kumbure aba ari mu dukorwa dutandukanye ashobora kujya gusaba no kugura agakonte ko gushyiramo dukeya aronse utwo duhera iyo karata muri banki izofasha koroha eh, kugira abantu bamu- bamwakire Eh, urashobora kujya kurondera udupapuro tumwe n'utundi umuntu ashobora kuba akeneye urashobora no kuba eh, uriko uratembera eh, utagira ikikuranga nawe urazi ko bigoye ariko iyo karata eh, ni ni karata ikenewe cyane kuko izofasha byinshi ni mbega ni karata ndangamo indangamuntu urazi ko ikenerwa muri byinshi iyo karata rero kuri twebwe isubiye indangamuntu ni indangamuntu ariko ishobora kudufasha muri byinshi iravugwa nuko ikoresha ubuhinga bwa none mu kuyikora
ego cyane ni ikarata eh, ikore- ikoreshejwe mu buhinga bugezweho bwa none ni ikarata ni ukuri eh, umuntu adashobora nka za nka za karata ndangamuntu z'iwacu i burundi bapfa gutora by'ibipapuro ni ikarata ni agakarata keza kandi ni ukuri udashobora kuvunagura uko ubonye ariko umuntu akabungabunga kandi akagatwara bigenze neza ni agakarata keza mu ncamake kandi n'ikarata umuntu adashobora kwigana
ego udashobora gusubiramwo ego Eh, jimmy ari ku murongo wa telefone ne jimmy uratwumva
ndabumva neza cyane umunyamakuru jimmy uhamagaye urihe
amagaye ndi muri repubulika iharanira demokarasi ya Alo.
kongo i masisi ego ufise ikibazo baza umutumire iciyumviro ushikiriza
ikibazo mbaza umutumire ko ko ayo makarita bayatanga ariko tukaba dufite impungenge y'uko nayo umuntu wese utavuga rumwe n'ubutegetsi bashobora kumurondera byaba bimeze bite ko ko ayo makarita aba abaruriye ku buryo ntaho wakwihisha nubwo afitiye akamaro abantu benshi urabona nta kintu na kimwe wakora mu rwanda udafite udafite iyo karita ariko uyifite nabwo ba- basho- bashobora kugukurikirana igihe cyose utavu- u- u- u- utababangamiyeho ku- kuri bwa burenganzira duhora tuvuga ibyo byo ya- ya- ya- yakivuga yiki reka bishure mu mwishure
Eh, jewe Eh, nibaza icya mbere eh, twebwe eh, turi mpunzi mu gihugu cyatwakiriye kandi eh, niba bateguye kwakira kudutegurira eh, indangampunzi nibaza yuko eh, ibyo kutavuga rumwe eh, sinobijya ko cyane ariko ikigira kabiri ni uko imbere izi karita eh, mu ko uno munsi ziriko zirategurwa iwacu imbere ni uko eh, babanza ahari umuryango bakaraba ku mwana ageze ku myaka cumi n'itandatu hanyuma bakamenya yuko niwe aba ageze kuronka iyo karata rero niyumvira yuko nta makosa yobamwo kugira ngo umuntu ayironke iyo karata kandi nta muntu bigoye kugira ngo uje kuyisubiramo hirya no hino kugira ngo kumbure uyikoreshe ibyo ushaka kuyikoresha by'iwawe nicyo nyumva ni ukwishyura inshuti yanjye ku murongo
yego ndabumva evariste urihe
yindi bujumbura yego ikibazo cy'imviro
icyiyumviro cyanjye mbona ari byiza kuko mu bisanzwe hajya umuntu yamaze guhunga akava mu gihugu akajya mu kindi ibintu usanga bimugora ariko muga mu gihe habonetse umuntu amufasha usanga ari ibintu bimeze neza cyane kuko biba bibonetse nk'ikintu kimusahiriza ntawureka kubishima no kubikenguruka ni byiza cyane ni nk'intererano nko gushyigikira nkavuga nti ni byiza cyane ahubwo nibarabe nyine babigire nyine ko atawo bisubiramo cyangwa yigane nk'iyo karata hamba ngo bihave bitera induru usange ari nk'akajagari bigiye mu muco byo bari byiza murakoze
murakoze namwe yego mutumire muri ayo makarata aravuga ko bamaze kubamo utubazo dukeyi yamara leta ivuga ko izoja mu buryo nk'abantu ngo bari biyandikishije kuyaronka batarayaronka bivugwa ko kumbure amazina yabo yanditswe nabi ku bafite izo mpungenge mubabwire
umuntu afite iyo mpungenge leta ntiyoraba neza kubera mu bisanzwe habaye nk'ibintu nk'iyo n'ibyo usanga hari abantu bashaka kuyikita mu bwiza ugasanga bashaka gukoresha ibintu by'ubusuma cyangwa hakajyamo ka mwana wa mama kubera baba babona harimo akarusho icyo zabo bikorana umutima w'ubwitonzi n'umutima w'urugabo hata bintu by'akajagari byobamo niho usanga bimeze neza aparaporo yo kuvuga ati kuwo ari uw'iwanjye cyangwa ugasanga hagiyemo abatabikwiye ibyo biba biryoshye cyane ariko hagiyemo ababikwiye byoba ari byiza cyane
yego dufise jean marie jean marie ku murongo jean marie uratwumva
ego ndabumva jean marie urihe
ni ubonge mu burundi yego ikibazo icyumviro ugishikiriza
ego ariko mu bisanzwe kuko amakonekisiyo yabaye nabi sinabasha kumwumva neza uwo mutumire yego turi ko tuvuga ku makarata mashasha ndangamuntu leta y'u rwanda n'ishyirahamwe hcr biri ko bihereza impunzi ziri mu rwanda zigizwe n'abarundi n'abakongomani zishobora gukoreshwa mu buryo butandukanye
ego mu bisanzwe guverinoma igihe numva icyo cyiyumviro cyaba ari cyiza cyane kuko urumva birafite akarusho ku buryo bashobora kumva yuko uretse bagira ubwigenge nk'abenegihugu b'aho hantu kuko baba bafite amakarita ashobora kuba baranga hanyuma akabazo nako ntuca mbwira ko mbaza none ubwo babyutsa bagira nyine ubwo bwigenge bwo kubasha kuba boshohoka nk'ayo makambi bakaza gushaka akazi ngaho mu rwanda
murakoze reka bishyure mumwishyure jean bosco alo jean bosco ntitumufise ku murongo wa telefone reka turasubira tumuhamagare
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya short waves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kiganiro muri isanga turi ko tuvuga ku ngingo ya leta y'u rwanda n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi hcr uh, zasubiye gufata yo gutanga kubandanya gutanga ibyangombwa by'impunzi uh, bigizwe n'amakarata ndangampunzi aho uh, dufise umutumire jean bosco kwibishatse umwe mu bariko baduhamagara jean marie ari mu burundi yariko abaza ngo izo karata nimba zizofasha uh, impunzi gushobora gusohoka mu makambi ngo zikarondera akazi mwishyura gute
ego icyo ni ikintu cya mbere gikuru twabonye ko izo karita zizodufasha kuko n'ubundi akazi utagira icyangombwa kugaragaza urumva ko byari binagoye batamenya uwo uri we ariko izi karata ufite bizogaragara neza yuko ni muri ya nzira nyine twavuga yuko umuntu azogenda kurondera kuko ntazoja gusaba akazi batagusabye igipapuro kimwe cyangwa ikindi ariko kuko uzo ufite indangamunzi uzo ufite ikintu kikuranga bizofasha cyane kugira ngo upigane isoko hamwe n'abandi rero nibaza yuko biradufasha cyane kuba zaba bamaze kuzironga
mwibaza ko bizofata umwanya ungana iki kugira ayo makarata be impunzi zose zayaronse
nibaza yuko atari igihe kirekire kuko uno munsi turi ko turavugana imiryango myinshi iramaze guheza kuva ku miryango cumi n'ine kumanuka bashoboye kuba bageze ku miryango itanu ine kumanuka n'imiryango y'umuntu umwe ndabona uno munsi kuva ku wa mbere bamwe bagenda babafasha gusa icyo dusigaje dusigaje n'abana bari ku mashuri ko benshi twanse kura ku mashuri kugira ngo babanze bakore ibibazo ariko nabo nyine gusa mu kuva icumi na kumwe abana nibarangiza nibarangiza ibizami bane barimwo bakajya mu kiruhuko bazobakorera kugira ngo intangamunzi intangamunzi ironke bose ushikanye imyaka kandi akwiye kuyironka rero nibaza yuko ni vuba cyane babitora bitanga muri rusange tugaruke ku mirongo ya telefone pascal duteye akamo pascal uratwumva
abumva pascal uhamaga bihe
ibijumba yego ikibazo ubaza umutumire cyangwa icyumviro ushikiriza
ahubwo ibyo bintu ndabishimiye cyane kubona babibahaye kubera bizonabafasha gutembera ata muntu abinuba kubera bazobafise ibintu bibaranga icyo kimwe ni uko bubwira bubafata nko ku mpande za tanzania nko kuyakomera babafata ngo bagaca babirukana babarungika ngo baze ku ngufu mu burundi kandi nta mutekano uraboneka neza kuri bo icyo bahunze bitarashobora gukemuka
murakoze turabashimiye ku cyumviro cyanyu radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kiganiro muri sanga muyoboye ikambi y'impunzi ya mahama impunzi ziri muri iyo kambi ubu zingana gute
uno munsi impunzi turiko turababa hafi ibihumbi mirongo itandatu na bitanu ariko tuguma twakira ejo cyangwa hirya y'ejo tuzovuga mirongo irindwi ko abantu turabona ko bakomeza bahunga ari benshi umutekano muke mu gihugu cyacu cy'uburundi rero uno munsi turi ku myaka mirongo itandatu na bibiri birenga yego muravuga ko hari impunzi zibandanya ziza mubona hari uburyo buhagije bwo kuzakira haba nk'uburaro n'ibindi
uburaro burahari burahari uko bimeze kose tuzosaranganya kuko nibaza yuko igihugu cyatwakiriye na haseri bari kumwe uko baguma bakira nabo nyine barategura ingene bigenda ariko n'ukuri n'aho ari hato twasabikaye ariko bakagira amahoro mu mutima rero turabona yuko batobura abo bashikira ni hanini ibibazo mufise muri iyo kambi byifashe gute mubibona gute
ibibazo ni nk'ibisa ni nk'iby'abandi bose uretse ko nyine umuntu aba ari mu buhungiro aba ari mu gihugu kitari rwabo abari mu gihugu nyine urumva hariho byinshi umuntu ataba afite kandi ikindi nacyo aho turi ibintu biguma ubu tugeze mu bintu ibintu biguma biduga cyane cyane cyane ibiribwa ako niko kabazo tubona ariko karaba ariko ubundi ibindi bisigaye bwari ubuzima busanzwe bwari ubuzima nk'abandi bose umuntu agenda yiyakira mu myaka imaze kugera itanu umuntu agenda yiyakira muri byose akagerageza rero nibaza yuko ni bwa buzima nyine bw'impunzi nibwo turimo nk'ahandi hose nta kidasanzwe mu buzima haravugwa ko hari ikibazo gikomeye cy'ubushomeri na cyane cyane mu bakiri bato n'abarangije amashuri na za kaminuza bavuga ko bataronka akazi bihagije eh, byoroshe Eh, ni ikihe mwibaza muri ko mugerageza eh, gufashamwo abo bakiri bato mu buryo mushobora
ego nibyo icyo icyo nicyo eh, turafite abana benshi ariko baraheza eh, amashuri yisumbuye ariho abariko baraheza kaminuza nibyo ariko ikintu cya mbere twari dufiteho ikibazo ni uko naho nyine numva nta byangombwa bigaragara byari bihari nta eh, umuntu yashaka kuza gupiganirwa amasoko ahandi icyo ni kimwe kumbura aho yumvise n'aho akazi kari bikagorana ariko rero icyo ni kimwe gishobora kuzotubera igisubizo ibindi bisigaye eh, ni uko twosaba nyine nk'uko eh, igihugu cyatwakiriye na ACS iri kumwe nk'uko bariko bara- bakomeza kudufasha muri byinshi eh, kugira ngo eh, hirya no hino aho bakumva eh, amasoko cyangwa ibikorwa bitandukanye y'uko boza baradushyiriramwo abana kugira ngo turabe nabo ko eh, muri iki- muri ibi bihe bogerageza kugira ngo barabe icyo bokwifashisha mu buzima bwa minsi yose ku byerekeye ayo mashuri nu- ni ukongereza ubumenyi eh, kuri abo bakiri bato abadashoboye ku- kurangiriza amashuri yabo nk'aho mu rwanda hari uburyo mukorana na hase kugira ngo ishobore kubaronkera nk'amaburse detude
ego eh, mu banyeshuri hari igihe eh, tuza turonka ugasanga nk'ama universite atandukanye purive ukaza wumva batu- badusavye abana batatu bane niko bimeze ariko eh, si kenshi ariko biriko biragenda eh, tubona ko bigenda eh, bitera imbere hari abo muri kepa baradusaba hari igihe usanga eh, za mezo shalom barakadufasha muri ivyo eh, turabona yuko ni- ni bya bindi nyene ni uko hari hakiri kare ariko turabona ko uko filime ziri inkambi uko kiragenda eh, ikura niko nabo ibintu biko bigenda byaguka turabona ko abana bamwe n'undi ni benshi ariko turacakeneye yuko ko turafite abana benshi bagikeneye za kaminuza turafite abana benshi eh, bagikeneye eh, gukora akazi ariko buke buke bizogenda bishikwako kuko navuka ari mu ngeri ziri ngoso tugaruke ku mirongo ya telefone jean claude eh, ari ku murongo uratwumva
ndabumva uhamagaye urihe
ndaha muri tanzania yego ufise ikibazo ku mutumire icyiyumviro
tena nifite icyiyumviro sasa kwibi mwavuze bya yahaseri na n'u rwanda byafashe umwanya wo gutanga ibitamburisho ku mpunzi
yego Eh, mu ncamake uwo mugambi bafashe ni mwiza kandi batanze n'akarorero no ku bindi bihugu byinshi nk'izi za tanzania zigufiriza impunzi ntizibabahe bibaranga kumbure ngo baronka umwanya wo gukora utuntu twabo two kwisumamwo neza bakabaho nk'abandi bantu Bae bakareka gufata abantu nk'uko umengana abafungwa burya gufata umuntu nk'uko umengana umufungwa kandi ari impunzi kandi amategeko y'impunzi ari kurira umuntu kwidegembya barabe ba bazitezura impunzi ziri muri tanzania avete bamere nk'uko ku rwanda rwerekanye akarorero keza ko gutanga ibitamburisho ku mpunzi kugira ngo biborohere mu buzima bumwe bumwe bwo kubaho nk'abandi bantu ku isi
uri muri iyihe kambi y'impunzi muri tanzania
Eh, jenda hamutenderi Eh, i- ibibazo ngaho byifashe gute eh, by'uko ah, eh, bivugwa ko leta ya tanzania na leta y'u burundi byashaka ku- kubatahukana byifashe gute muri iki gihe
oya ibyo nta- mu bisanzwe nta muntu bivuga ukuntu byifashe neza kuko wowe ukuntu tuyibona tubona ari agacerere agacerere impunzi zibaye nk'uko zari zisanzwe zibayeho nyine afite umuntu ahunguka abishatse nyine nk'uko bari basanzwe babikora bijya n'ababitangaje na leta ya tanzania ikaba itaratangaye icyiyumviro cy'ukuntu cy'ahantu biba bihagaze ku kijyanye n'icyo kibazo yari yavuze ko ari ntabanduka rero tubona umenga aba yarakibangiriyeho gatoya kubera abantu tubaho ko twari dusanzwe tubayeho nyine nk'uko umuntu yari asanzwe abimenyereye nyine ngaha Eh, urumva ko birasanzwe nyine turabimenyereye nta uratora umuco wabyo nyine mu bw'abantu bataba bishatse nyine nk'uko amategeko asanzwe abivuga ntawe uvuga ngo bariko barirukana abantu ku ngufu wahunze ryari
yanahunze mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu yego Uh, gushika ubu urumva icatumye uhunga kitaratorerwa umuti
kugeza ubu uriko urabiraba ntikiratorerwa umuti kandi ugaca urabana nk'akarorero wa kajagari kameze iminsi kabaza abo banzi urumva ko n'icyari kuduhumuriza kigatuma dusubira mu gihugu cyacu naho tutacanka tunagikunda urumva ko kitarakemuka umusangwe uravye urugendo ruracari rurerure cyane ntikirakemuka cyane nk'uko umuntu yovyizera ijana ku ijana n'aho agahengwe kahari bukewe
murakoze turagushimiye
namwe murakoze mwagize neza kudutelefone nta kibazo radiyo ijwi ry'amerika i washington dc Uh, mutumire jean bosco kwibishatse muyoboye ikambi impunzi z'abarundi ya mpama mu rwanda twari ko turavuga ku bibazo biriho no cyane cyane kugwaruka uretse ubushomeri ugwaruka mu bisanzwe nk'ibyo bibazo by'ubushomeri biratuma rufata inzira inzira mbi uh, kubera ibyo bibazo ariko utabona imbere yabo kazoza niki um, mubafasha gute nk'abakiri bato ntibaje mu nzira mbi nko gushurashura gufata ibiyayura umutwe ni ikihe mukora kugira ngo mubagumize bari okipe novuga mu gifaransa
niyumvira icya mbere kibaho ni uko tubaba hafi kuko turazi ibihe tuba turimo cyane mu kubaganiriza icyo ni icya mbere icya kabiri twagiriwe ingatwe navuga amashyirahamwe atandukanye akorera hano mu nkambi minima ihagarariye ntuzenya leta mu rwanda hamwe na hase bose iyo tugiye hamwe abana usanga akenshi baragira utwo bihangira imirimo mito mito bikagenda neza kuko hari abaja kwiga imyuga ibyo bikagaruka bikanabafasha ubwabo ikigira kabiri kenshi usanga dufite umwanya munini w'inkino z'umupira w'amaguru z'amaboko basiketi vole futuboro ugasanga ni muri okipasiyo cyane cyane baba barimo no kubaganiriza na cyane cyane umuntu abereka yuko nibo burundi bw'ejo nibajya mu biyayuramutwe bakajya muri ibyo by'ubusambanyi ejo tuzoherera hanze y'igihugu rero muri iyo ntumbero turafite urwaruka rwinshi cyane kandi bumva kandi bashoboye kandi yigisha n'abandi kugira ngo mbega bigende neza rero mu ncamake ni hamwe nyine atanyambo ibura agahozi ariko turabona ko urwaruka baca no mu nkambi yifashe neza kandi bariko babyifatamwo neza nicyo twavuga kinini ego mariko muravuga ko mukoresha nk'ibintu by'inkino mu kugira bagume ku murongo hari n'ikintu kibaza c'umuco n'ikihe mukora kugira ngo ntibatakaze imico n'akaranga kabo k'abarundi n'ibihe mutegura mu bijanye n'ico gisata
ni ukuri mu nkambi yacu imico akaranga turafite ingoma hari ingoma ziravuzwa abatamvyi abana b'abakobwa baratamba intore zihari mbega nta kintu na kimwe cyane cyane nk'abantu bakuze turabereka umuco w'ikirundi kugendera ubuntu bw'ikirundi kuva kera rero nibaza yuko hano ibikorwa byose byaba biri mu gihugu cyacu nka byose abana b'uburundi barabikora turumva yuko ni ukuri kandi turafite n'abarimu bari hano kenshi begera abana bakababwira ati yewe kuva na kera hariho kirazira mu burundi umenye gutya rero niyumvira yuko atari bihindutse uno mucankejo abana bari ku murongo mwiza
hanyuma hari igihe hahora haza nk'abantu bavuye hanze bakaza kugendera iyo kambi yanyu ya mahama harimo n'abantu rurangiranwa ndibuka kumenga nka marara igeze kuza ngaho n'ikihe bifasha ku byerekeye impunzi ziri ngaho na cyane cyane abakiri bato
iki ni ikintu kigaragaza neza yuko abantu bataba baradutereranye iyo baje kuturamutsa kanatsinda ni bene wacu babajije mu babo iyo baje kuturamutsa abenshi biduha natwe kugira umutima uremye bigaragaza yuko naho turi mu nkambi ariko bene wacu hirya no hino aho bari baratwiyumviraho bakaza kuturamutsa abashoboye kuronga umwanya bakaza kandi bakatuganiriza kandi bagasiga impanuro bikagaragara neza yuko kuriya kuza kw'abashyitsi no gutanga impanuro bigira icyo bifashije urwaruka muri rusange n'abatama bacu dufite hano eka imiryango yose muri rusange
mwavuze ko ibibazo mu bibazo mufise n'ibibazo mwavuze biranga abantu b'impunzi baba bahunze igihugu cyabo ni ikihe kibazo nyamukuru mubona mufise gushyika ubu n'ubuhe buryo mufise uburyo mufise bwo gufasha bungana gute
uno munsi ikibazo kinini dufite ni nk'icyo ni uko uburyo icya mbere murazi yuko abantu baba mu nkambi tubaho dutegereje yuko baduha icyo dufungura rero mu buryo buhari ku muryango cyangwa ku mutwe w'umuntu ni amahera make cyane ugasanga muri ayo mahera make n'ibiribwa ugasanga biguma biduga hari ibihe usanga ibihe by'uburimyi usanga muri ibi bihe reka atari hano gusa mbega n'ahandi hose mu rwanda nk'aho usanga ibintu bigenda bizimba biduga kubera ibihe by'uburimyi ugasanga rero kubera twebwe aho turi bica bitugora kuko nk'ayo mahera ntaduga ntamanuka usanga rero ibintu iyo biduze ugasanga mu miryango birabagoye kugira ngo baronke ingene basuma baronke ingene bashobora gutunga imiryango
halo umurongo wawe urasusuye kumera nabi reka tubanze tugerageze kubahamagara mu kanya
ijwi ry'amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi
reba videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi ry'amerika
videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kiganiro muri sanga turi ko tuvuga ku ngingo ya leta y'u rwanda n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi hcr yo kubandanya gutanga ibyangombwa by'impunzi amakarata mashasha ndangampunzi turi kumwe n'umutumire jean bosco kw'ibishatsi ayoboye impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya mahama mu rwanda mwavuze ibyo bibazo by'uburyo buke hari imirimo mwoba muri ko mugerageza gutegekanya nk'aho mu ikambi kugerageza kwibeshaho ku babangaho bagakoresha ubuhinga basanganywe hari ibyo mukora ngaho canke mvuga n'ibifungurwa bike murafise ahantu mushobora nko kurima mukimbura ibintu bishobora gufasha
imirimo irakorwa mito mito nyine ku muntu kutwo yari asanzwe amenyereye hari igihe basanzwe bamenyereye gukanika amakinga hari abamenyereye ubudandaji uno munsi dufite amasoko mu nkambi dufite nk'amasoko agera kuri atatu ayo yose usanga akenshi ku bashoboye bashoboye bazi kudandaza bafite ako gatahe gakeyi baragerageza niyo nzira imwe iriho abantu bagenda biyunganiramo duke ariko uce wumva ko atari bose hari abandi usanga nta mwuga yari afite cyangwa atabikorwa bigaragara ashobora gukoresha kugira agire ugasanga rero abategereje bwa buryo nyine buhabwa na hase ugasanga rero nibyo bitera ikibazo rero mu ncamake urabye nka benshi imiryango myinshi usanga baba bategereje ubwo buryo buhabwa na hase nacyo gituma ubwo buryo iyo ari buke nawe nyine usanga imiryango bibagora
uretse hase abandi bagira imfashanyo gute mubona bishyura ku bibazo mu batura
abo dukorana amashyirahamwe atandukanye ari hano mu nkambi nka bose dukorana neza kimwe gusa gihari ni uko iyo abantu bari kumwe bagahuza inama n'umutima kandi tugakorana twumvikana ni ukuri turavuga ko inkambi yacu n'abadufasha n'amashyirahamwe ari hano turakoranye neza muri byose iyo ari igikenewe turashika tukababwira kandi aricyo bashoboye gufasha bagafasha rero mucamake navuga ko nta kidasanzwe n'ukuri dukoranye neza cyane
hari uko muhura n'izindi mpunzi cyangwa amashyirahamwe z'izindi mpunzi ziri mu bice bitandukanye byo ku isi mugasangira ibyiyumviro
oya ntituragira ibyo bakwe ariko natwe turabyifuza kugira ngo tuze turamenya izindi mpunzi bimeze gute ariko kugeza ubu navuga ko ntabwo turaza turahura uretse nyine abari hano mu gihugu cy'u rwanda kumbure ushobora gusimbira i kigali cyangwa ahandi mugahura mukaramukanya ukabota imbega bimeze gute ariko mu ncamake nta guhura cyane biriho ntabwo duhura
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ku murongo wa telefone turafise ubuduhamagaye izina ryawe uvuze ngo witwa silveri uri he yego uri he yego ufise ikibazo ubaza umutumire icyumviro
ndabona ikibazo mbaza uyu mutumire twebwe turi mu nzi ariko turabura icyo dutahukana ngo dusubire mu gihugu cy'iwacu ni bugande biragoye ntushobora kuronka ikintu ushobora gusabira ngo usubire mu gihugu cy'iwanyu icyo kintu rero tuba tubangamiye ahandi bugande kuko hari abenshi bifuza gutaha bakabura ingene bataha kandi natwe turifuza gusubira mu gihugu cy'amavukiro i bugande hari ibirwara byinshi nta kiyo bibi hari n'ingorane nyinshi ni uko zitugora ntihasa n'iwacu igihugu cyiza igihugu cy'uburundi ni igihugu cyiza cyane ariko ibibazo dufite hano biraturemereye twarabuze ingene dutaha benshi benshi benshi turi benshi twarabuze ingene dutaha ariko mugabo icyo nosaba leta y'u burundi ni uko yosubiza ku murongo ijwi rya amerika ikongera gusamirana mu gihugu cy'u burundi kuko yaratubwira amagambo menshi ubu bayagamba ayo batubwira ubu usanga bimwe bagamba ibitari byo kuko ibintu biza mu mbuga ngurukanabumenyi ugasanga byafashwe n'abantu batabishyirutse mu mwete ariko twasaba leta y'u Burundi ko yosiza ku murongo ibyo bibazo byafashe radiyo amerika igasubira gukorera mu gihugu igasanzara kabisa kugira ngo yaduha ibiganiro byiza cyane yaduhaye dusangira ijambo yaduhaye ibiganiro byinshi urabona ikiganiro turimo ubu ku mugoroba ibiganiro byiza cyane muri isanga ni uko n'ibindi biganiro byinshi turifuza radiyo amerika ko yosubira ku murongo icyo kibazo cyabiteye bakagisubiramo tukabona amahoro yo kumva amakuru meza atomoye kukivugira ku mugaragaro itahise amakuru ikavuga amakuru atomoye turayishima rwose radiyo amerika ibiganiro yaduhaye urumva ko biranyaye cyane muri isanga dusangira ijambo n'ibindi n'ibindi turabikunda cyane rwose turakunda radiyo amerika bayideye yongere isamirane mu burundi bongere batembere mu burundi aho bashaka hose basanzare nibyo turi ko turasaba abanyagihugu kuko baratunigiye akantu kanini cyane katugwa neza ako ni ukajya mu visi ndabatuye bunyene murakoze murako muravuga ko mwifuza nko gusubira mu burundi iyo musabye hse ntibabafashamwo kugira mutahe
ntibishoboka ibya bugande biragoye evata kugira ngo uyisabe ngo nutahe mu burundi biragoye ahubwo bashaka n'abandi bazi
aho uri muri uganda ni mu ikambi y'impunzi cyangwa uri kampala
zindi kampala mugabo n'abari mu kambi y'impunzi barabuze ikidatahana turaganira tuba turi hamwe
wibaza ko mwaba mungana gute nk'abari kampala
emwe turi benshi kandi ni ukuri tugira amoko ibya moko byo kuvangura umuhutu n'umututsi ntibirimo abahutu n'abatutsi tuganira neza twibaniye neza aha dushobora gutahukira rimwe turi kumwe nabo bitugira amoko ibihari ariho by'udushiki bashobora guhe iki gutahana ntibishoboka ino wavuze ko mufise ibindi bibazo byinshi cyane waducira ku mayange ibibazo nyamukuru mufise ngaho
ibibazo dufite ni iby'indwara ni iby'inzara usanga uko abarwayi dufite mu burundi atari bwo buri hano inzara nayo turayerera ntushobora kuba mu nkambi uguma uyerera kurondera ubuzima hanze kurondera ingene woronka utwo kurya nawe ugumye mu nkambi wopfa wopfa ugahwera none tuguma tuyerera ni uko ibitwara nabyo bikaba byinshi ugasanga ntudifuza igikoresha gusa ni uko museveni ari umwami mwiza aduha amavuriro ya guverinoma akazadufasha akaduha n'utuntu n'utunini duke duke tuza turanywa bwerere tudashashuye nayo ubundi tuba twarashuye
waje uva hehe mu kirihe gice cy'uburundi
zembuka muri komine muruta muri zone mubuga muri komine komine muruta muri zone mubuga ku musozi wa mikuba aho ni muri mworoha avuka mworoha emile ni mu ntara yakoze mavizita niho mvuka ni mu ntara iyihe twariganye twakoreye hamwe yiga mu wa gatandatu nanjye nkiga mu wa kabiri Ah, muri ni iyihe ntara
eh ni muri iyihe ntara mu burundi
niwe mvuka mu ntara ya kayanza ah mu kayanza muri komine muri komine muruta yego muri komine muruta zone mubuga zone mubuga umusozi mikuba mworoha nawe avuka tuvuka hamwe ari muri zone mubuga mworoha emile Yego.
yakoze mabizigwa i bujumbura tuvuka hamwe mworoha yiga mu wa gatandatu nanjye nkiga mu mwaka wa kabiri mworoha emile Eh, wahunze ryari
ah ndamaze imyaka myinshi munze yeme irarenga cumi ni ira- igomba ishike mirongo ibiri
imyaka myinshi ufise umuryango ni imyaka myinshi kabisa nguma mungira hariya mungira hariya mungira hariya gushika wongera i buganda urafise umuryango muri kumwe ngaho
Eh, ndafise umugore eh, n'abana
yego turabashimiye cyane eh, tubifurije eh, kuroranirwa ibyo bibazo muriko muravuga mukaronka agahengwe bikagabanuka Eh, turabashimiye
nawe ndagushimiye rwose kutwumviriza ukumva ingorane dufite
turabashimiye radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kiganiro muri sanga Um, ni iyihe migambi mufise ngaho mu ikambi ya mahama no ku bya vuba n'ibihe birebire n'ibihe biri imbere
Eh, nibaza yuko nta mugambi munini umuntu yokora ah, ari ari mu gihugu kitari rwiwe ari mu buhungiro ariko umugambi dufite ni uko abana bacu bokwiga kuko nicyo cya mbere kiriho gikuru kugira ngo eh, ibindi byose boronka n'ibyo turo ibyo byose tuvuga bobironka ariko eh, bigarangira ariko cyane cyane umugambi mukuru dufite ni uko abana ko aba nibo ejo na hirya y'ejo nibo ndongozi z'igihugu cyacu cy'ejo nicyo umugambi mukuru ibindi byose bisigaye eh, nibaza yuko n'integuro igenda ibaho ku munsi ku munsi kugeza igihe kimwe ngo tuzoshika ku ntunduro y'ibi- y'ibikorwa dushobora gukora nta mugambi ugaragara umuntu wokora kuko kanatsinda utabura ahantu hagaragara kugira ngo ukore umugambi Eh, mwavuze ko mugerageza gutuma abana badata umurongo badata umuco Eh, ku byerekeye ururimi murarushimikira koko kenshi cyane nk'abantu babaye impunzi eh, baba bari hanze y'igihugu biroroha nko kuri abo bakiri bato kwibagira umuco kwibagira ururimi ni ikihe mukora muri iyo nzira
oya ni ukuri eh, ururimi ntibashobora kurwibagira kuko eh, mu nkambi muri abo bantu twavuze eh, abenshi kugeza ubu ni abarundi Eh, turaganira ikirundi bavuga ikirundi rero niyumvira yuko eh, no kuganiriza abana eh, ndumva yuko ururimi badashobora kuruta badashobora guta umuco
naho mu- muri ayo mashuri kuri abo bana ah, muri gi- mu gihugu gisanzwe kivuga ururimi rwumvikana ikinyarwanda n'ikirundi biregeranye eh, baravuga icongereza n'igifaransa caragumyeho mutuma abo bana biga muri izo ndimi zibiri zikomeye nk'icongereza ni- Eh, no mu gihugu cyacu barasanze kuri gahunda kiba kirimo n'icyongereza mu bana baba bageze muri segonderi ariko icyo mbona cyo cyo abana dufite eka kuko basanzwe bigana n'abana bo bo hanze bisobanurwa abana b'abanyarwanda baba bari hamwe ni ukuri indimi abana usanga bari ku ishuri bariga nk'uko bisanzwe kandi bageze no mu rugo usanga kuko bari kumwe n'ababyeyi baganira ururimi nyine rw'amavuko rero numva amenyo nta kidasanzwe mu ndimi cyangwa ukwiga abana ni ukuri baramaze kwiyadaputa muri byose murakoze habimana ari ku murongo habimana uratwumva
ndabumva uri he
ndi hano i muhanga mu rwanda mu ntara y'amajyepfo yego unyarutse ikibazo cyangwa icyiyumviro
murakoze icyo nashaka kubaza ku bijyanye n'ibyo byangombwa mushaka bari guha izo mpunzi yego
mu by'ukuri turabona ko kubaha ibyangombwa rwose ntabwo ari ikibazo ahubwo byibuze turabona ko mu gihugu niko ari mu gihugu cy'uburundi ko hari umutekano kuki badashyiramo ingufu kugira ngo babacyure bajye mu gihugu cyabo aho kugira ngo bahe ibyangombwa byo kwitwa impunzi kandi igihugu cyabo gifite umutekano ese byaba ari bimwe mu bintu bishaka kugaragaza ko badashaka kugira ubushake bwo kubakira kandi igihugu cyabo gifite amahoro dore ko bari kwitegura kujya mu bintu by'amatora ikindi twibazaga ese izo mpunzi ese ko tubona mu gihugu cy'u rwanda hari kugenda hagaragara ibintu by'ibibazo by'umutekano bimwe na bimwe hirya no hino uyu munsi wa none dufite ikibazo cy'umutekano muke kubera ibi bibazo biri kugenda bivuka nyamara ibyo bintu mwaka bakabaye byibuze ubwo babashishikariza gutaha kugira ngo tumenye abateza ibibazo mu gihugu n'abatabiteza murakoze murakoze reka bishyure mwishyure jean bosco
yego habimana arakoze ariko kimwe gusa umutekano icyo umuntu yahunze mu gihugu cyabo cy'amavukiro si uko yari ahanse ariko twahunze umutekano muke rero ko twarahunze umutekano muke n'ubu icyo namubwira kumbure kuri we arabibona bivanye n'aho ari ariko kuri twebwe twe twahunze turazi ko mu gihugu cy'amavukiro kugeza ubu atamutekano ugaragara urasesuka ngira ngo arumva abagenda bagira ibibazo hirya no hino arazi arumva abagenda batogwa ibiziga mu ngo zabo ngira arabyumva arumva ibiri ko biracika hirya no hino insasu z'igihugu ziravuga ese uyu mutekano yumva muri icyo gihugu niyumvira yuko kumbure n'umwe n'uwundi icambere gikuru kugira umuntu ahunguke cyangwa asubireyo nuko aba yumva mu mutima yuko afite umutekano rero ntugaruka ndamubwira yuko kumva ngo umutekano mu gihugu cyatwakiriye kugeza uno munsi twebwe turabona yuko umutekano usesuye ko turi mu mutekano turaryama tugasinzira kandi turumva yuko uno munsi ducungere kandi bimeze neza rero hasigaye numva igihe nticyagera tuzohunguka hageze ariko muri uno mwanya hariho byinshi bikenerwa nk'impunzi hariho byinshi bikenerwa n'ibyo twari twavuze hari abakenera akazi hari abakenera ibyangombwa kanaka mu tundi tuntu rero kuduha indangamunzi numva yuko nta kibazo byari birimo ikindi gisigaye nihagera abantu bazotaha igihugu cyamaze kugira umutekano kuko umutekano nitwe tuwubona kandi nitwe tuwiyumvamo n'icyo namwishyura murakoze yari umutumire wacu jean bosco kwibishatse ayoboye impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya mahama mu rwanda tukaba tuvuga ku ngingo ya leta y'u rwanda n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi hcr byafashe yo kubandanya gutanga ibyangombwa by'impunzi zirimo impunzi z'abarundi ziri mu rwanda bigizwe n'amakarita mashasha ndangampunzi amakarita akaba ashobora gukoreshwa mu buryo butandukanye nk'uko umutumire wacu yabisiguye ndashimiye rero umutumire wacu jean bosco kwibishatse ayoboye impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya mahama mu rwanda nshimiye mwemwe mwese mwakurikiranye ikiganiro abaduhamagaye bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ibyiyumviro nkaba mwese ndabifurije ibihe byiza ndabasaba kubandanya mutwumviriza mu biganiro byacu by'iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radiyo yanyu ya radiyo ijwi ry'amerika mu kurindira mugire mwese ibihe byiza